kumva radiyo ijwi ry'amerika turabashuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomeretsa ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo hirya no hino ku isi tuhere muri senegal ifite guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri makumyabiri na batanu n'abanyamabanga ba leta batanu byatangajwe na minisitiri w'intebe mushya w'icyo gihugu osman sonko nyuma y'uko ashyirwaho na perezida basiru diomaye faye watsinze amatora mu kwezi kwa gatatu perezida diomaye faye wemeje iyi guverinoma yatangiye imirimo ye ku wa kabiri w'icyumweru gishize asimbuye perezida makisal wari umaze imyaka cumi n'ibiri ku butegetsi bwagaragayemo kudashimwa cyane n'abaturage ba senegal iyi leta nshya yagiyeho muri senegal yitezweho byinshi n'abaturage cyane ko perezida yabasezeranije ibitari bike igihe yiyamamazaga ibi birimo nko guhagarika ikoreshwa ry'amafaranga y'amasefa akoreshwa muri afurika y'uburengerazuba yabaye nk'uwisubiraho kuri aya masezerano ariko muri iki cyumweru uyu mugabo wahoze ashinzwe gukurikirana ibyerekeye imisoro yasezeranije ko azakora ubugenzuzi bwimbitse ku byerekeye amafaranga yinjizwa na peteroli gaze n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bagiye muri guverinoma nshya harimo Sheikh Diba wigeze kuba minisitiri w'imari yahoze ari umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri iyo minisiteri minisiteri ishinzwe peteroli n'ingufu izayoborwa na Birame Souleye Diop wahoze ari visi perezida w'ishyaka rya PASTEF rya Ousmane Sonko na Diomaye Faye ubu ryasheshwe abajenerali babiri bahawe minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'iy'umutekano
Washington ijwi ry'Amerika umusirikare mukuru wa Iran yongeye kwemeza ibyavuzwe n'icyo gihugu mu ntangiriro z'icyumweru gishize ko kizihimura kuri Israel ku bitero by'indege za gisirikare Iran iyishinja kugaba kuri ambasade yayo muri Siriya icyo gitero cyahitanye abantu cumi na babiri harimo abasirikare bakuru ba Iran bo ku rwego rwa generali general Mohammed Bagheri umugaba mukuru w'ingabo yabwiye abari baje gushyingura general Mohammad Reza Zahdi ko Iran izahitamo uburyo icyo gitero cyo kohereza abantu bayo kizagabwa naho kizagabwa Zahidi niwe musirikare wo ku rwego rwo hejuru kurusha abandi baguye muri icyo gitero cyo kuwa mbere mu bahitanywe nacyo kandi harimo abasirikare barindwi ba Iran abanyasiriya bane n'umurwanyi w'umutwe wa Hezbollah iki gitero cyagabwe kuri ambasade ya Iran cyarushijeho kuzambya umubano hagati y'ibihugu byari bisanganywe ikibuga cy'intambara gitutumba Israel imaze igihe yitegura ko Iran ishobora kuyigabaho ibitero kuri iyo gatandatu pakistan yamaganye amagambo ya minisitiri w'ingabo w'ubuhinde rajnath singh avuga ko ingabo z'icyo gihugu zishobora kwinjira muri pakistan zikica abakora iterabwoba bambuka imipaka y'ibyo bihugu byombi bakagaba ibitero mu buhinde singh yavuze amagambo mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'ubuhinde mu makuru yatambutse ku wa gatanu igihe yarabajijwe icyo avuga ku magambo yavuzwe n'itangazamakuru ry'ubwongereza ko leta y'ubuhinde yishe abantu makumyabiri muri pakistan kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umwaka ushize leta zunze ubumwe za amerika na canada byashinje ubuhinde kwica cyangwa kugerageza kwica abantu babasanze mu bihugu byabo minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize yashinje guverinoma y'ubuhinde kwica umwe mu banyedini bashakaga gushyiraho leta yigenga ishingiye ku mahame y'idini ry'abitwa abasir mu buhinde mu kwezi kwa cumi na kumwe leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko yaburijemo umugambi wo kwica umukuru w'abashakaga gushyiraho leta yigenga ya kisilamu ishingiye ku mahame y'idini y'abitwa abasih mu buhinde icyo gihe yatangaje ko ishyizeho ibirego ku muntu yavuze ko afatanyije na leta y'ubuhinde hano muri leta zunze ubumwe za amerika umujyi wa new york wemeye kwishyura indishyi ya miliyoni cumi n'indwi n'igice z'amadolari ya amerika nyuma yo gutsindwa urubanza waburanye n'abagore babiri b'abanyamerika bafite imyemerere ya kisilamu aba barize polisi ko nyuma yo kubata muri yombi yabahatiye gukuraho igitambaro cyari kibatwikiriye mu mutwe no mu maso bita hijabu mbere y'uko ibafotora amafoto yo gushyira ku madosiye yabo iyi ndishyi y'akababaro yemejwe n'urukiko igenewe abagabo n'abagore bategetswe gukuramo imyambaro itegetswe mu myambarire y'idini ryabo mbere y'uko bafotorwa bose hamwe bazahabwa amafaranga arenga amadolari miliyoni cumi n'eshatu nibamara gukuramo ayakoreshejwe mu mirimo y'urukiko n'ubwunganizi aya kandi hashobora kwiyongera mu gihe abandi bantu barenga ibihumbi bitatu magana atandatu bahuye n'icyo kibazo baramuka batanze ibirego byabo buri umwe mu bareze azagenerwa amadolari ari hagati y'ibihumbi birindwi na magana inani na makumyabiri n'ane n'ibihumbi cumi na bitatu n'ijana na makumyabiri n'atanu ni ikirego cyatanzwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani n'abagore babiri jamila clark na arwa aziz bavuga ko bumvise bakorejwe isoni bakagira n'ihungabana igihe polisi yabategekaga gukuramo ibitambaro bitwikira mu mutwe mbere y'uko bafotora amafoto yo gushyira ku madosiye yabo mu kirego cyabo bavuze ko bumvise babaye nk'abambitswe ubusa nyuma y'uko uru rubanza rugiye mu rukiko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri polisi yo muri new york yemeye ko abagabo n'abagore bashobora kwambara ibitambaro mu mutwe mu gihe baba bagiye gufotorwa bene ayo mafoto nk'uko biteganijwe mu myambarire y'idini ryabo bapfa gusa kuba bagaragaza neza mu maso habo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru dukomereza amakuru yacu kwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu rwanda uyu munsi hashize imyaka mirongo itatu yuzuye neza jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gihugu ibaye mu gihugu hose hatangiye icyumweru cy'icyunamo kizarangwa n'ibikorwa bitandukanye byo kuzirikana igihe gishize igihugu kiri mu rugendo rwo kwiyubaka mu biteganijwe gukorwa muri iki cyumweru cyo kwibuka harimo kwibuka abaguye muri ubwo bwicanyi ibiganiro binyuranye n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye no kwibuka bamwe mu bakuru b'ibihugu n'abayobozi bakuru baturutse hirya no hino ku isi batangiye kugera mu rwanda kwifatanya n'igihugu muri icyo gikorwa abandi bakaba bategerejwe inama itegura umuhango w'uyu munsi yateraniye i kigali mu rwanda mu mpera z'iki cyumweru asumta kaboyi yakurikiranye imirimo yayo iyi nama yahurije hamwe abagera kuri magana atatu biganjemo abanyamakuru abanyamategeko abahanga mu mateka n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bo mu rwanda no mu mahanga baganiriye ku bunararibonye bwabo uruhare mu kubaka u rwanda rwa nyuma ya jenoside no kumvikanisha ijwi ry'abanyarwanda ku isi yose iyi nama kandi yanitabiriwe na madamu jeannette kagame minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu dr bizimana jean damascene watangije iyi nama yagaragaje ko jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yagize ubukana kubera umuco wo kudahana wimakajwe n'ubutegetsi bwariho muri repubulika ya mbere n'iya kabiri minisitiri bizimana yavuze ko amahanga menshi yatereranye abanyarwanda ariko harimo abanyamahanga bakoze uko bashoboye ngo jenoside ikumirwe ariko ijwi ryabo ntiryumvikane hari icyo yasabye abaje mu nama
ibi biganiro ntibitubera umwanya wo gushishoza wo gusesengura neza amateka tukayakuramo amasomo kugira ngo twibutse isi ko intero ya ntibizongera ukundi itarubahirizwa ibiteganywa mu masezerano mpuzamahanga yo kurwanya jenoside ntibirimo gushyirwa mu ngiro ngo harokorwe ubuzima bw'abantu bwugarijwe na jenoside hafi y'imipaka y'u rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abicanyi bo mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane n'abo binjiza mu mitwe yabo bacumbikiwe kandi bashyigikiwe na leta ya kongo kandi bakomeje ibyaha byabo nimuzamure ijwi ryanyu nta kwibuka kwa nyako kwaba kurimo mu gihe ibyaha byamennye amaraso bigikomeje na nyuma y'imyaka mirongo itatu minisitiri bizimana yavuze ko kuva u rwanda rwabona ubwigenge rutari rwarigeze rugira itegeko rihana jenoside hakaba ari nayo mpamvu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu hashyizweho itegeko rihana jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu uwahoze ayobora inkiko gacaca mu rwanda madamu kantaganzwa domitire yavuze ko nubwo izi nkiko mu gihe zamaze kingana n'imyaka icumi zakoze akazi kenshi ariko kari kuzakorwa mu myaka ijana iyo abakoze jenoside baburanishwa n'inkiko zisanzwe yavuze ko zimwe mu mbogamizi bahuye nazo bagitangira harimo kuba barashyize baragiye basimbuza abayangamugayo ibihumbi mirongo ine na bitandatu umunyangamugayo ibihumbi ijana na mirongo itandatu bari batangiranye kuko bamwe muri bo bakekwagaho ibyaha bya jenoside ikindi yasobanuye cyabagoye ni ingengabitekerezo ya jenoside yari igihari ku rwego rukomeye aho abantu bamwe bajyaga gutera ubwoba izo nyangamugayo no kwica abacitse ku icumu bakajya kwica abashaka gutanga ubuhamya mukantaganzwa yavuze ko n'imiryango mpuzamahanga itabyumvaga ku buryo hari abavugaga ko ibyo ntacyo bizatanga bakavuga bati abo bantu ni benshi ntibyakunda nimubababarire birangire bamwe mu bakoze ibyaha bya jenoside bavuga ko inyigisho bahawe n'inkiko gacaca arizo zabafashije mu kwirega kwemera icyaha no gusaba imbabazi ntawangwana bose varisiti avuga mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera yaganiriye n'ijwi rya amerika biba ngombwa ko ba bantu tubakura mu nzu bari bihishemo nicyo gitera ubwo nireze nagizemo uruhare nakatiwe imyaka cumi n'itanu umbanye na bagenzi banjye neza ari uwo nakoreye icyaha ari abaturanyi be ari nanjye ubwanjye ndumva nta kibazo mfite nta kibazo dufitanye ni ukuvuga ngo igihe njye mfungurwa waramubonaga ukumva wenda ufite ikibazo muri wowe icyo kintu cyarabaye hagati y'umuryango wiciwe n'uwiciye ariko nyuma n'izo nyigisho nyine bateye intambwe ikomeye yo gutera intambwe yo gusaba imbabazi wa muntu yagiriye yakoreye icyaha muri iyi nama kandi habayeho umuhango wo kumurika igitabo cyanditswe n'abapfakazi ba jenoside bashinze umuryango wa vega gahozo igitabo bise entende nu mu kinyarwanda ngo nyumva umwe mu bagize uruhare mu myandikire y'iki gitabo yabwiye ijwi ry'amerika ko bashaka kubwira isi ubuzima bapfakajwe na jenoside banyuzemo ngewe ubwanjye mbona yuko tugomba kuvuga amateka yacu ntiduheranwe n'agahinda kandi turimo gukura turimo gukura tuvamo hari abandi bazaza inyuma yacu bagomba kumenya ibyabaye twakise ngo antanenu nyumva ntega amatwi wumve ibyanjye nkubwire ibyanjye nkubwire ibyo naciyemo kugira ngo mbese nawe ubwawe wumve amateka yanjye wumve ibyambayeho wumve ubuzima nanyuzemo twabiciyemo ariko turajya imbere iyi nama ibanjirije gahunda yo gutangira icyumweru cy'icyunamo n'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kwibuka bizatangira tariki ya karindwi z'uku kwezi uyu muhango utegerejwemo abayobozi bazaturuka imihanda itandukanye harimo n'abakuru b'ibihugu batangiye kugera mu rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboyi rero mu makuru yacu ataha turabagezaho uko uyu muhango wagenze mu rwanda ku buryo burambuye tujye mu burundi ariko aho ishyaka sahwanya frode burisaba leta guhanya kwigendera cyprien ntaryamira wigeze kuyobora icyo gihugu icyubahiro cyo kwitwa incungu y'amahoro n'umutekano silvana ntaryamira umufasha wa nyakwigendera ntaryamira bamwe mu rubyiruko na bamwe mu banyapolitike bo barasaba ko leta yakurikirana bagize uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera bagahanwa ni mu gihe burundi ejo bwibutse imyaka mirongo itatu ishize cyprien ntaryamira ahitanywe n'indege y'i kigali ari kumwe na juvenal habyarimana wari perezida w'u rwanda hari tariki esheshatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane tirive ndayishimiye
aho umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe barahejeje gushira ko ishugwe ahashinguwe uwahoze ari umukuru w'igihugu cyprien ntajyamira hamwe n'abo bari kumwe ku nshuro ya mirongo itatu barunamiye cyprien ntajyamira yahitanywe n'isanganya ry'indege i kigali hafi y'ikibuga c'indege c'i kanombe avuye mu gihugu ca tanzania na mugenzi we juvenali habyarimana yararongoye u rwanda mu nkuka ya misa yatanguye ibirori vyo kwibuka cyprien ntajyamira yitabwe n'indongozi z'igihugu igihugu kuva ku mukuru w'igihugu icegera ciwe abagize leta y'u Burundi umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka abandi batandukanye hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi Gerve Banshimiye ubusa yibukije abo bategetsi ko ibyabaye muri kahise k'u Burundi yobatera kwikebuka ntihame hakogwa iby'abandi bakoze byashikanye habi u Burundi muri iki gihugu cacu aho duteye c'uburundi ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wihariza ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka ko ako gatima kariko karatwinjirana ababona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'ububasha bw'amategeko hasigaye hari abantu amashyirahamwe imigambwe mike muri iki gihugu yubahuka kugira icyo ikebuye ku mugaragaro ikebuye kw'intwaro ku nshuro ya mbere avuze ku byabaye ku munega wiwe silivana ntajyamira umutambukanyi w'uwahoze arongoye Burundi cyprien ntajyamira yitabye ibirori ari kumwe n'umwe mu bana biwe w'umwigeme arasaba ko leta y'u Burundi ko yosaba amakungu hakaba amatohoza ataho yegamiye n'abari kubararuka ubu bakamenya ukuri w'igihugu perezida ntajyamira yitabye imana avuye muri misiyo y'igihugu yaragandaguwe turifuza rero uko abantu babimenya abatari ngaho bari bakiri bato kiriya gihe babimenya yaritanze ibintu abantu benshi nibaza ko badatahura yarabisabwe n'igihugu cyose inama nshingamateka iramutora ata muntu n'umwe avuyemwo arumva ko ari kwiheba icyo gihe arabyemera kubera umutima wo gukunda igihugu yari afise yaragamburukiye igihugu yaritanze aratanga ubuzima bwiwe kubera igihugu ndifuza ko n'igihugu rero tubibona kikabyerekana turizera ko kizotinda kiba uyu musore wo mu gisagara ca bujumbura afise imyaka mirongo itatu n'ibiri avuga ko bibabaje kubona haheze igihe nk'iki atakuri kuramenyekana kandi hari inzego zari kuba zakoze akazi kazo biboneka ko abategetsi bacu atangufu bashizemo ngo baturondere ukuri ku rupfu rwa perezida sipiyani ntaryamiye ico twosaba ni uko ico kibazo inzego z'igihugu zogifata nka hamwe mu mugambwe ipede zigamibanga bamenyesha ko hariko hararengerana ko ukuri kumenyekana kucahitanye umukuru w'igihugu cyprien hajyamira abdul kasimu awurongoye asaba leta gufata ibintu mu minwe ukuri kukaja habona n'umuryango wiwe ukaronka indishe y'akababaro ibyo birashimangirwa na fenias nigaba icegera c'umukuru w'umugambwe frodebu umugambwe cyprien hajyamira yari asanzwe akomokamwo asaba ko homenyekana ababiteguye bakanabishira mu ngiro hamwe n'icabitumye gutyo bagahanwa n'ubutungane asaba kandi leta y'u Burundi kumuhisi perezida Cyprien Ntaryamira yohabwa iteka ry'incungu y'amahoro n'umutekano kandi hakarondegwa umushingwamanza w'ububirigi Eric Dedememani yariye indishi y'akababaro k'imiryango yaburiye ababo mw'iryo sanganya ryahitanye Cyprien Ntaryamira dusaba leta y'u Burundi nuko prezida ntajyamira yoshigwa mu ncungu twe tukamwitirira incungu y'amahoro n'umutekano kuko nibyo yapfuye azira dusaba leta ko yofasha umuryango mbere nuvuga n'ijya miryango yose yaburiye muri ijya ndege kugira ngo umushingwamanzi w'umuryango yibye inshumbusho ivuye muri kompanyi y'ijya ndege bakarondeza umushingwamanza w'umubirigi kuri ibyo bishikirizwa n'umuryango wa cyprien ntajyamira ugwaruka abanyamigambwe n'abandi umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u burundi jerome niyonzima ashikiriza ko leta y'u burundi iri kivugana n'ibihugu biri mu muryango wa afurika y'ubuseruko kugira ngo ukuri kumenyekane arizeza kandi umuryango wa cyprien ntajyamira ko ikizokorwa kizokorerwa hamwe leta y'u burundi ivyashitse bibabaje nk'uko bibabaje umuryango wa Sipiriyani Ntaryamira kandi bibabaje n'abarundi bose akaba mbere ari ibintu twavuga tuti ntibigasubire ijambo ry'ihumure naryo ni uko uno munsi leta y'u Burundi ibitahura mugabo uno munsi leta iratahura ko uburundi bwabuze bukaburira hamwe n'umuryango ari nacyo gituma n'icokorwa gishobora kuzokorwa bigatanga umwizero cyprien ntajyamira yagandaguwe haheze amezi abiri gusa atorewe kurongora uburundi ni nyuma y'igandagurwa ry'incungu ya demokarasi perezida melchior ndadaye niwe yari yahurijwe ko na bose ko yoca arongora uburundi yongera yemezwa n'inama nshingamateka yose y'ico gihe yapfuye afise imyaka mirongo itatu n'icenda yari no mu batanguje umugambwe sawanya frodebu yari yavukiye muri komine mubimbi ku mutumba gitwe wo mu ntara ya bujumbura mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatanu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo iyo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ndabasuje mwese mukurikiye gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm rizera mumeze neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njye muri kumva kuri mikoro ndikaremera patrick mbahaye ikaze
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
umubiri w'umuntu wapfuye hari ikizamini ukorerwa kugira ngo hamenyekane impamvu nyamukuru icyamwishe iki kizamini cyo kizwi ku izina rya autopsy gikorwa n'umuganga w'inzobere mu byo bita mu ndimi z'amahanga patologist iki kizami cya autopsy gikorerwa ku mubiri w'umuntu wamaze gupfa hagamijwe kugaragaza nibura igihe umuntu yapfiriye icyateye urupfu aho umubiri waba wangiritse bitewe n'impamvu runaka nk'iy'uburwayi ndetse n'izindi hanarebwa kandi n'ubwoko bw'urupfu umuntu yapfuye niba ari ukwiyahura kwicwa cyangwa se n'indi mpamvu yabatera urwo rupfu hari rero bamwe mu baturage batavuga rumwe kuri iki kizami cya autopsy bafite imyumvire y'uko ibice by'umubiri byavanywe ku wapfuye bigurishwa ese iyi myumvire baba bayikomora ku ki inzobere n'abahanga mu by'ubuvuzi bavuga iki kuri iyi myumvire bakunzi bacu rero munyemerere nakire mugenzi wanjye nkurunziza pacifique atugezeho byinshi kuri iyi ngingo
urupfu urupfu ni ikintu tubana nacyo tukagendana nacyo ariko ntirumenyerwa kuri benshi rutwara abasore rutwara inkumi rutwara amajigiza n'ibikwerere urupfu ruragapfa rupfaka ntirugira isoni ntirugira ubupfu ntirugira impuhwe ntinuraburirwa ingoma ya rwiwura itaregewe iyo umuntu apfuye abe imitima irashengurwa bagahuriza hamwe imbaraga zo kumukorera ibirori bye bya nyuma mu buzima bwe hari bamwe mu batuye mu karere ka gicumbi bavuga ko n'ubwo uwapfuye aba yagiye hari ibimukorerwa badasobanukiwe ndetse bakagira imyumvire itandukanye kuri byo ibi birimo ikizamini gikorerwa uwapfuye ngo hamenyekane impamvu nyakuri yatumye ava mu mubiri bizwi nka autopsy mu ndimi z'amahanga bakavuga ko hari ibice bimwe by'umubiri ngo byaba byaba bigurishwa abakire abandi bakabibona nko gushinyagurira umubiri wa nyakwigendera umuntu uko aba yitabye imana bakamujyana baba bamujyanye kumukoza iki bakamuhamana akamara y'icyumweru ibyumweru bigashira baba bari kumukoza iki byene ko nta makuru nzi bamuzanye umuntu akamushyingura agaheba nyine njyewe amakuru yandi yo ntayo nzi icyo baba bari kumukoza ntabwo nyizi kaba yapfuye bamushakira iki nyine njyewe njya mbyumva babivuga nanjye sindabigeraho ngo ubu ngo baramujyanye ngo ubu ngo bagiye kumukuramo ngo imiti ngo ibiki ngo byinshi ngo nese ngo baba bamujyanye kaba yapfuye ngo bagiye kubabaga ngo babakuremo ibyo mu nda ibyo mu nda bakuramo ntabwo tubizi niba banabibakuramo ntabwo tubizi kuki muvuga ko inyama zigurishwa abishoboye cyangwa se abakire muri rusange umuntu aba bagiye kumukoza iki n'ubundi ko aba yitabye imana umutwe upfutse iki byose bipfutse amaboko amaguru biba byagenze bite ahubwo mubabwire bajye badusobanurira icyo bamujyaniye nyine bavuga ati ndora umuntu wawe turamujyanye tugiye kumukoza nyine mu buruhukiro baraza bakamujyana ubwo bakabara iminsi wamukora ugatanga amafaranga mubona se hari ikibazo biteje niba baba bagira ngo bagire amakuru yimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera rero ikibazo nakumvaho iyo umuntu amaze gupfa ubundi aba yapfuye njye mbona ahubwo hari abaturage bajya barenganiramo afite n'agasambu kamwe umuntu agapfa yamara gupfa bakamujyana ibyumba nk'aho ngaho mu kumuvanayo bakamusaba amafaranga agateza ka karimo ubwo agasigara no gutungisha wa mwana usigaye ukabona ka karima karagiye wa mwana agasigara yandara no kwiba bikajyamo kubera kuri icyo kibazo cya se wapfa ubundi ngo babajyana ngo baba bagiye ngo kubapima ngo barebe ikintu cyabishe ariko ubu igihe umuntu apfuye bagomba kumupimira aho ngaho barangiza kumupima bakabwira ba nyiramuntu bakajyana bakajya kumushinga umuntu apfira aho ngaho bakamushyiramo imodoka ngo baramujyanye ubu akajya gusuzuma ngo icyamwishe si ubwo se si ukumupima babona guhita birukankana umuntu ntabwo ari byo ubwo hari ikibyihishe inyuma ntabwo nanjye hari uwo nigeze kubona batemye mu mutwe ariko n'ubundi byarangiye bamujyanye kwa muganga kandi bamutemye bakabona nyine ko ari umupanga bamwishe ahubwo natwe tuba twibaza byinshi muri ibyo ngibyo ariko na leta nayo bari ukugira ngo wenda ise nk'aho yakwishyuza amafaranga muri uwo mwanya kuko ibibona ikisha umuturage nibyo ni byiza ko bamenya ikintu kisha umuntu ahubwo ese iyo bamaze kukibona batangariza bene umuntu ikintu cyamwishe waba warigeze ugira uwawe watabarutse muri ubwo buryo akaba yakorerwa iki kizamini ngewe nkurikije abantu wenda bagiye bahura n'ikibazo nk'icyo ntago nari numva ibisubizo biza bivuga ngo runaka yishwe n'iki runaka yishwe n'iki ngiki nk'umuntu wakoze agisida nanone ibice bye by'umubiri biba bikiri bizima hari ibice by'umubiri biba bikiri bizima kandi hari abantu baba badafite ubwo bushobozi bwo kuba bagura izo nsimburangingo zabo bashaka gukuramo uwo muntu ukiri muzima nubwo wenda yapfuye ariko hari ibice bigifite ubuzima ubuziranenge bashobora gukuramo bakazifashisha umuntu undi uzagira ikibazo ntabwo bamenya ko abantu babo babakuyemo izo ngingo ariko ubundi bakabaye babimenyeshwa umuntu wawe ukamenya ko umushyinguye hari ibintu abura kugira ngo nibura nunabyumva nyuma bizakorohera kubyakira ariko byumvishe nyuma ko bamukuyemo ingingo utarabimenyeshejwe hari byagutera igikomere ndetse n'ihungabana nk'iyo bajyanye umuntu tuzi ngo yagonzwe n'imodoka cyangwa na moto arapfa twebwe ntabwo twiyumvisha icyo bagiye kureba cyamwishe kandi tuzi ko yishwe n'impanuka icyo gihe ubwenge bwacu butekereza ibindi bagiye kumukuramo inyama zikiri nzima ngo bazazishyire mu bandi bantu barwaye ibyo ni byo dutekereza tuzi neza ko gukorera ikindi kintu umuntu wapfuye ari ukurusha inyamuriro watwaye feremo na brorini watwaye aregisi na royizi abo bari babereye
iki kizamini gikorwa gute ninde utanga uburenganzira ngo gikorwe gikorwa mu bihe byiciro gifite akahe kamaro ibi n'ibindi bibaza nibyo musomoke deni fabrice umuganga ubaga mu bitaro bya byumba wigisha mu rwego rwa kabiri adusobanurira uko rero otobusi ikorwa ni uburyo bakoresha bwa gihanga bagapima babaga ubwonko bakareba ikintu cyaba cyateye ubwonko bakabaga ikiha bihaha bakaba banareba n'inyama zo mu nda imbere ikintu cyaba cyateye bari gusuzuma ikintu cyaba cyateye ibyo ngibyo noneho bagapima n'amatembabuzi ni ukuvuga ngo amazi amaraso yasigayemo yandi yavuze bagenda bakayapima bakamenya ngo ni iki cyaba cyateye urupfu rw'umuntu umurambo runaka otobusi uvuze ngo igihe runaka ntabwo nakubwira ngo ni iminsi runaka cyangwa ni iki runaka kuko biterwa n'ibintu babanjije gupima ariko ubundi byakabaye biba hagati iminsi ibiri ibisubizo byakagoye byabonetse ese abavuga ko inyama zimwe zikatwa umwijima cyangwa izindi ziba zishobora kwifashishwa mu bundi buryo bo banongeraho ko zigurishwa abakire ibi byo byaba biteye bite urakoze cyane ntabwo otobusi bayikora bagiye kubago bashaka kugurisha imibiri y'abandi kuko ubundi umuntu wapfuye n'ubundi deja ntabwo uba ushobora urugingo rwe nta kintu ruba rukimaze icyo gihe nta kintu byabasha gufasha kuko batabaye barukuyemo mu buryo buri sisitemu mu buryo buri bwa gihanga ku buryo urugingo babasha kurubika bazaruhereza umuntu ntabwo bishoboka ko uru rugingo bajya kurugurisha umuntu yamaze gupfa deja keretse uvuze ngo baramufata ari muzima bakarumukuramo kandi ntabwo aricyo otobusi ikora ibyo rero ntabwo ari byo ntabwo rwose ni ibintu byo kubeshya bidafite aho bihuriye urugingo ntacyo rumaze kuko n'ubundi ugiye kureba iyo bamaze kumukorera utubusi rwa rugingo n'ubundi urarubona mu murwayi wawe umurambo bo bagoriye urugingo urabubonamo ntaho bagurisha ingingo rwose mu nyandiko ya mediconete yitwa autopsy postmortem examination necropsy bagaragaza ko autopsy idatangiye gufatwa muri iki gihe mu mwaka w'ibihumbi bitatu magana atanu mbere y'ivuka rya yezu cyangwa yezu ubwami bwa babiloni ngo bakoraga ibizamini bya otobusi ku nyamaswa hatagamijwe kureba niba zifite uburwayi runaka ahubwo bagamije kureba uko ahazaza hazaba hameze ibyo n'abanyarwanda bakoraga hambere baraguza bifashishije urugimbu abo mu bwami bwa babiloni nabo bifashishaga inyama z'amara n'umwijima ibizamini bya autobusi bimenyerewe na benshi bikunda kugaragazwa kuri televiziyo cyangwa muri filime zinyuranye ni izitegekwa n'inzego z'umutekano mu rwego rwo gukemura ikibazo runaka urupfu rutunguranye cyangwa rukemangwa ariko mwene ibi bizamini bishobora no gukorwa mu rwego rwo gukora ubushakashatsi ku ndwara cyangwa mu kwigisha ubuvuzi aribyo medical training inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa kumi n'ebyiri umwanya mukurikirana ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru tubashimire kubana natwe